murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru leta y'u Burundi ejo yatangaje ko mu cyumweru gishize abagizi ba nabi bahungabanyije umutekano bakica abantu mu ntara ya kayanza komine kabarore nyuma bagahungira mu rwanda irasaba u Rwanda gushyikiriza abo bantu ubutabera bw'u Burundi ku ruhande rw'u Rwanda ruremera ko rwafashe abarundi cumi n'icyenda bitwaje intwaro mu ishyamba rya Nyungwe bavuye mu Burundi nyine gusa u Rwanda rurashaka kubashyikiriza ishami rya gisirikare ririndi imipaka mu karere k'ibiyaga bigari inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru i Kigali mu Rwanda igitero Burundi buvuga ko abagikoze bahungiye mu Rwanda ni cyabaye ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi guheze kw'icenda ku mugoroba w'ijoro muri komine Kabarore intara ya Kayanza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yaraye abibwiye itangazamakuru igitega ku mugwa mukuru wa politike ku gacimbiri rw'imbogo umutumba tondero muri komine ya Kabarore y'intara ya Kayanza akagwi k'abasuma kitwaje ibigwanisho kaje kava ku gasozi cyitegererezo ku w'imbogo mu gihugu cy'u rwanda karateye ku mihana ibiri aho kishe serugo yitwa bucumi geregori w'imyaka mirongo itatu nk'igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu abajije umutekano bamaze kugakurikirana ako kagwi kavuye gasubira iyo kaje kazananye mu rwanda gatwaye n'impene indwi kivye muri iyo mihana igisirikare cy'u rwanda kiremera ko hari abarundi cumi n'icyenda bitwaje inkoho cyafatiye mu ishyamba rya nyungwe mu karere ka nyaruguru gahana rubibe na komine kabarore yo mu burundi iryo shamba rikiri mu burundi ryitwa ikibira ni naryo igipolisi cy'u burundi kivuga ko abateye icyo gihugu bahungiyemwo mu itangazo cyashize ahabona igisirikare cy'u rwanda kibicishije mu rwego rw'iperereza kivuga ko abo bantu cabafashe itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi guheze haheze iminsi ine gusa ico gitero kibaye ku butaka bw'u Burundi iryo tangazo ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi rimenyesha ko abo barundi bafashwe biyemereye ko ari abagwanyi b'umuhari urwanya leta y'u Burundi witwa Redetabara leta y'u Burundi yifuza ko u Rwanda rwoyiha abo bantu maze bagakubitwa intaye mu gahanga ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano busubiye gutera ibyatsi ubwo bubisha bugashima n'ingene babisabwe n'abajejwe umutekano bo mu burundi abajejwe umutekano bo muri ako karere b'u rwanda bahanahanye amakuru n'ab'u burundi bigatuma izo nkozi z'ikibi zimenyekana aho ziri mu rwanda zikongera zigafatwa aho zari zahungiye ubushikiranganji bugasaba ico gihugu c'u rwanda gushikiriza uburundi izo nkozi z'ikibi cafashe bitarinze guca mu zindi nzego nk'uko n'uburundi buhora babikora igihe cyose ufata inkozi z'ikibi z'u rwanda ugataka ko burundi yamara igisirikare cy'u rwanda siko kibibona itangazo ryashyizwe ko umukono na general de brigade vincent nyakarundi atwara urwego rw'iperereza rya gisirikare rivuga ko abo bantu bazoshikirizwa urwego ruhurikiyemo inzego za gisirikare zo mu karere k'ibiyaga binini mécanisme conjoint de verification élargie de la conférence internationale sur la région de grand lac igisirikare cy'u rwanda cyamenyesheje mu rwandiko urwo rwego ko abo bantu bafashwe bari mu minwe yaco kandi ko urwo rwego rw'akarere kose arirwo rubwirizwa kubakira rugakora amatohoza maze rugafata ingingo zikurikira bijanye sejyambere ibisirikare by'ibi bihugu byagirizanya ko abantu bitwaje ibigwanisho baturutse mu gihugu kimwe bagatera ikindi cyane cyane mu bice biri ku mupaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibi byakurikiye icuka kibi muri politike n'imigenderanire y'ibi bihugu mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze inzego zijejwe iperereza mu bisirikare bigize ibyo bihugu bibiri u rwanda n'uburundi zarahuriye hamwe ku mupaka wa gasenyi nemba kugira ngo zitorere umuti uko kutumvikana ni igikorwa cyari gihagarariwe nk'umuhuza n'urwo rwego ruhuza ibisirikare byo mu karere k'ibiyaga binini abo bategetsi mu gisirikare bavanye bumvikanye ko umutekano wo ku mipaka ugiye gucungererwa hamwe kandi ko izo nzego zizoja zirahanahana amakuru y'umutekano akwiye pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ishyirahamwe mituweli rivuza muri rusange abakozi ba leta mu burundi mu mpera z'iki cyumweru ryafashe icyemezo cyo kugabanya imiti rigurira abarigana ryavuze ko ivuye ku bihumbi bibiri ikajya kuri magana inani ubuyobozi bw'iri shyirahamwe buravuga ko bwabitewe n'uko buriho amafaranga y'ikirenga kubera imikorere y'abacuruza imiti ishyirahamwe semabu riharanira inyungu z'abarwayi n'uburenganzira bwabo riravuga ko ryababajwe n'icyo cyemezo rikabona ko kizagira ingaruka ku bantu benshi zirimo no kuba bapfa kubera kubura imiti eloge welekaneza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i nairobi muri kenya yaduteguriye inkuru ishyirahamwe mituweli rimenyesha ko ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwirinda guhombya leta nk'uko bimaze imyaka bikorwa rivuga ko hari amayeri menshi yakoreshwa n'abacuruza imiti bagaha umuti umwe amazina atandukanye kugira ngo bace amafaranga y'umurengera ikindi iryo shyirahamwe rivuza ahanini abakozi ba leta risigura ni uko mu migambi ya leta nshashu abarundi bakaburirwa gukoresha imiti yitwa generike itazinze cyane aho gukoresha yizwi nka specialite kuko ivyigwa vyerekanye kwivura kimwe nowela wineza ajejwe imirimo muri mituweli kuri uyu wa gatanu mw'ijoro yaha ikiganiro amenyesha amakuru inyuma y'inama y'abagize urwego nyobozi rw'iryo shyirahamwe bituwele yagize amakosa kuko twaguma turiha iyo miti kandi ari imiti zimvye umva wasanga umuti umwe ufata nka paracetamol ufise amazina nka mirongo ibiri hariyo izikorwa muri kenya hari izikorwa ngaha mu burundi hari izikorwa muri tanzania hari iziva mu uganda muri ende hariyo n'amalaboratware menshi umuntu wese aguma arondera akazina aha uwo muti nimba nitwa noela nkacavuga nti uri wanje witwa noamol bakayita specialite kandi ari generike rero uyu mwaka iyo miti yose ifise amazina asa yose twavuze ati iyo ni generike ni ukuvuga umuntu azoba afise iyo sifamoni akemera ko ari parasetamoli bityo ntidokwanka kuwutanga tuzowutanga tuzowurira mugabo tuwurihe nka generike ibiciro bikwiranye ubu tugeze ku miti amajana umunani ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko abarwayi bakiriye ingingo maze rihamagara ishyirahamwe rihaniye inyungu n'agateka kabo semabu umuvugizi waryo sive nkabana bakiza asigura ko iyi ngingo nubwo yari itegerejwe gufatwa ije mu gihe kitari cyo kubera ibituma bitatu birimo amikoro make y'abanywanyi ba mituweli hamwe n'ibihe vya virusi ya corona bihanze abantu ishyirahamwe riharanira agateka k'abarwayi mu burundi semabu ryaguye mu gahundwe muri semabu tubona ko iki kitari cyo gihe cyo kugabanya amafaranga barihira abanywanyi babo kuko bica bibavuna turi mu gihe cya covid cumi n'icyenda aho tugomba kwitwararika amagara yacu kandi muri kino gihe c'ikiza cya covid cumi n'icyenda amikoro y'abarundi n'amakungu ntashemeye kuko imbibe z'ibihugu zugaye hamba ya gatatu tuvuga ko kitari cyo gihe iyo ngingo isohotse mu gihe hari imyidogo myinshi y'abanywanyi ba mituweli ko abakozi b'iryo shyirahamwe eh, batabaha imiti y'amasipesiyalite abaganga baba babandikiye abantu bakizasanga iki cyemezo kizogira n'ingaruka mbi zitari nke amenyesha ko n'impfu zigiye kuba nyinshi iyo ngingo izozana ingaruka mbi cyane kuko iyo umunywanyi bamwandikiye umuti arwaye akajya muri farumasi agasanga umuti waraduze kubwo amahera bahora bamurihira bayapunguje umurwayi ashobora guca aheba uwo muti kubera mikoro abaye make ugasanga arasinzikaye mbere no gupfa arapfuye umupfasoni w'ineza nawe yanagarutse ku kibazo c'amazu acuruza imiti yanka kuyironsa abanywanyi ba mituweli akaduza ibiciro uko yishakiye yemeza ko bigoye cyane kuyagenzura kuko mu rudandazwa abantu bategerezwa kunguka izi lisite dukora tushirako igiciro vuba ati twebwe igiciro dufatirako ni ikintu rero kubera abo badandaza bishira ko igiciro bashatse wewe ni umugrosiste umudetaya akagenda akarangura umuti kubera niwe awufise wenyine aca ashira ko igiciro ashaka wa mudetaya asanzwe akorana na mituweli ugasanga nk'umuti twe turambusa nko kuri doye mwiza wewe akagenda muri iyo farumasi de gros kubera yishira ko amamarge beneficiaire ashaka akaca awumuranguza nko kuri 3000 wao mituweli yemera 2000 rero aca avuga ati je ndawugurishije kuri cya giciro cya mituweli cya mpomba mu convention twasinyanye vuba igiciro twumvikanye nico utegerezwa guha ko umunani ivyo bintu vy'amasupema ntitwavyumvikanye wumva ikintu baca bayitamo kugira ngo mituweli ntibimenye jenga ati je uwo muti ntawo mfise canke ukeneye suplement barakurisha suplement ntibaguhe na resu usavye facture baca bagira ati genda canke zana 100% ishyirahamwe mituweli ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani rifise abanywanyi barenga ibihumbi cumi na bitanu mu bisanzwe umukozi wese wa leta afise inimero ndangamukozi yaca avuzwa na mituweli ibitigiri bitangwa n'igisata c'igihugu kijejwe gutorokanya ibiharuro vyerekana ko ibice mirongo umunani kw'ijana vy'abanywanyi baryo ari abarimu binjiza ibice mirongo irindwi kw'ijana vy'amafaranga y'intererano batangwa muri iryo shirahamwe incuro zitari nk'aba baridoza bavuga ko n'ahari umugwi munini kurusha iyindi badaserukiwe mu rwego nshingwantwaro rwa mituweli kugira ngo baje mu bafata ingingo Congo Eroje Wikaneza Ijwi rya Amerika barakoze bagenzi bacu Pierre Claver niyo nkuru na Eloge Wilika neza ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda iki ni ikiganiro ejo
nishimiye kubana namwe nshuti bakunze ibiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigizwa n'umuryango ejo yufeko wifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro mugikurikirana ku ijana na kane n'ibice bitatu fm radiyo ijwi ry'amerika njye rero mugiye kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nitwa ishimwe honore umunyarwanda yaciye umugani ngo kubaho ni ukubana kandi burya ngo ugira neza ukayisanga imbere cyane ko n'inshuti uyimenyera mu byago mu buzima bwa buri munsi tubamo hano ku isi abantu bafasha abandi mu buryo butandukanye ariko biragoye ko hari uwakwemera kubw'ubuzima bwe ari nacyo cyatumye umunyarwanda avuga ngo iyo atewe hejuru buri wese asamaye kandi burya ngo arasesekara ntayorwa ese aya maraso iyo amaze gusesekara kandi akaba atayorwa bigenda bitengwa yaburiye mu mpanuka mu ntambara cyangwa se wayabuze kubera uburwayi ayasubirane ese ko twumva ko kwa muganga batera abantu amaraso aya maraso ava he ubushakashatsi bugaragaza ko abantu batanga amaraso mu rwanda bavuye ku bihumbi makumyabiri na bitanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bugera ku bihumbi mirongo ine na birindwi mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ubushakashatsi kandi bwerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abatangaga amaraso batangaga udushashi tw'amaraso ibihumbi mirongo ine na bibiri mu gihe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani twari tumaze kugera ku dushashi ibihumbi mirongo itandatu na bitanu magana atanu na cumi na tubiri kuva tariki ya cumi na kane ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na gatandatu u rwanda rwatangije uburyo bushya bwo kugeza amaraso ku bayakeneye hifashishijwe indege zitagira abapiloti zizwi nka drone aho zaje gukemura ikibazo cyo kugeza amaraso ku bigo nderabuzima kuko mbere zitaraza wasangaga amaraso menshi yapfuye kubera gutinda mu nzira drone rero zaje ari igisubizo kuko aho imodoka zakoreshaga amasaha atatu drone ifite ubushobozi bwo kuhagenda iminota mirongo itatu mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo irebana n'igikorwa cyo gutanga amaraso mu rwanda aho usanga hari bamwe mu banyarwanda bumva ko batatanga amaraso kubera ubumenyi buke babifiteho cyangwa se imyemerere yabo turaza kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka muhanga twaganiriye batubwira icyo batekereza kuri iyi ngingo twumva umwe mu bakora igikorwa cyo gutanga amaraso atubwira igituma abikora anatubwira niba nta ngaruka zimugeraho nk'uko bamwe babyibwira naho tugana ku musozo turumva umwe mu bakozi b'igihugu gishinzwe gutanga amaraso atubwira umumaro wo gutanga amaraso ababyemerewe n'uko bikorwa ndakurarikira rero kubana natwe muri iki kiganiro ari nako unakigiramo uruhare wandika ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani magana abiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe kane rimwe rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka facebook instagram na twitter maze ukatubwira icyo ubona gituma bamwe mu banyarwanda batitabira igikorwa cyo gutanga amaraso
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
bamwe mu baturage bo mu karere ka muhanga mu murenge wa nyamabuye bavuga ko gutanga amaraso ari igikorwa cyiza kandi ko buri munyarwanda akwiye kugira umutima utabara kuko bitabara ubuzima bwa benshi cyane ko benshi muri abo bavuga ko batanze amaraso ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu ni ishimwe hariyete
gitekerezaho ikintu cyiza mfite n'umwana namushishikariza gutanga amaraso kuko nigeze kurwaza umwana siyashika bamuha amaraso nanjye numva binshimishije mfite uko nyatanga natanga cyane ngenda nayatanga amaraso ni ukuvuga ngo ubundi gutanga amaraso ni impano iba ikurimo ni ibintu uba wiyumvamo bitakurimo ntiwayatanga kuko ngenda ibuka n'ikintu cyatumye natangiye gutanga amaraso bibiri n'umunani nagiye ahantu ni muri sehashika mbona umuntu yari agiye gupfa bahita bavuga ati ni ukumuha amaraso abaganga bahise bahamagaza uwo umugabo we yari umugore bati umuntu turashaka kumutera amaraso amaraso baramuteye umuntu arakira n'ubu uwo muntu turavugana ni uw'inyaruguru gutanga amaraso n'ubundi ni ibintu babikorimo n'ubundi udafite uwo mutima ukunda amaraso ntiwayatanga kuva icyo gihe bibiri n'umunani nahise numva ngewe mfite n'amaraso menshi nayatanga buri muntu najya nyamuha bitewe n'uko bavuye umuntu nabonaga agiye mbona arakize kuko nanjye sinzi sinzi aho bwakwirangiza hari igihe nanjye nayabura bakayamba ndo gutanga amaraso ni igikorwa cyiza cyane kongeye kenshi nagiye ndwaza abantu nkabona byayoberanye bakabaha amaraso nanjye nigeze kujya gushaka kuyatanga gutanga uwo munsi wageze ngiyeyo kubera uwo munsi nari barambwira bati ntabwo twakira amaraso y'umuntu urwaye niyo tugenda indwara ibicurane gutanga amaraso ni igikorwa cyiza cyane Eh, ni- ni ga- ni gahunda nziza cyane kuko burya gufasha ubuzima bw'umuntu kugira ngo bugende neza mbona ari ibintu byiza cyane Ah, nigeze kuyatanga bibiri na n'icyenda kigihe ni- nandi sizemu segonderi ku ki- ku kigo twigagaho kuruwa ruje yari yaje ku ishuri kuko twari turi no mu muryango wa kuruwa ruje ku ishuri Eh, impamvu nayatanze kuko mbona ari igiko- ari igikorwa cyiza gufasha umuntu wagize ikibazo cyo kubura amaraso kuko nkanjye nagiye njya gusura abarwayi benshi muri icyo gihe twari turi mu muryango wa kuruwa ruje ukabona uburyo ki umurwayi arembye kandi akeneye ayo maraso ubwo rero nanjye byanteye ishyaka ryo, ryo kuyatanga kuko bifasha ba barwayi bafite ibibazo by- by'umubiri
turagushimiye cyane mugenzi wacu nishimwe ariyete ku kiganiro wagiranye n'abaturage aho bavuga ko gutanga amaraso ari ingenzi kuko birokora ubuzima bwa benshi gutanga amaraso ni kimwe mu bintu abantu batarumva kimwe hari abavuga ko nta kamaro bifite abandi nabo bati gutanga amaraso byakabaye byishyurirwa jean batiste harerimana we asanga gutanga amaraso ari igikorwa cy'ubugiraneza kuko iyo utanze amaraso nta ngaruka bikugiraho kandi ukaba urokoye ubuzima bwa muntu inkuru irambuye ni kuri mikoro ya nikoro giraneza
nitwa harerimana jean batiste ndi umunyeshuri muri prc ihuye niga ibijyanye na tekinike iki Mm.
gitekerezo cyo gutanga amaraso wakigize ryari nakigize umwaka ushize ubwo nagiraga impanuka bikaba ngombwa ko nakaza amaraso menshi nagiye kwa muganga biba ngombwa ko bampa andi hanyuma ndeba abandi bagira ikibazo nk'icyanjye ibibazo bashobora kuba bahura nabyo wenda nkibaza nise baramutse bayabuze byagenda gute ko nanjye ubwo niba barayamaye ni uko hari undi wagize umutima mwiza wo kuyatanga Mm.
uwo munsi nahise vuga nti nzajya niha intego byibuze nka kabiri mu mwaka njye gutanga amaraso nanjye ngire aho ndokora nyuma yo gukora impanuka agatakaza amaraso menshi akagira amahirwe akabona umuha amaraso kuri ubu nawe yiyemeje gutanga amaraso ndetse anavuga ko kuba yatanga nta ngaruka bimugiraho aya nta ngaruka kuko abaganga baba bama- baba batangiye banganiriza bakambwira uko biri bugende byose kandi mu nshuro zose maze kuyatanga nta kibazo nari nahura nacyo baba banyitayeho bakambwira detaye zose mu gihe kandi hari abumva ko nta kamaro ko gutanga amaraso jean batiste we ngo asanga gutanga amaraso ari igikorwa cy'ubugiraneza uba urokoye umuntu iyo uta- iyo uhaye amaraso umuntu wari uyakeneye kandi ikindi ntiwamenya ayo maraso ashobora gufasha umubyeyi wawe ashobora gufasha umuvandimwe wawe rero gutanga amaraso ni ukugirira neza abandi mu gusoza nihe nama wagira abantu muri rusange cyane cyane abari kutwumva batumva ko ha- hari akamaro ko gutanga amaraso akamaro ko gutanga amaraso ni kenshi cyane nk'ubwo iyo hatagira umuntu uyatanga nanjye mba narabuze ubuzima rero nashishikariza abantu bose ko bajya byibuze batanga amaraso kugira ngo bafashe abandi bantu bayakeneye nk'uko tuzi ko kwa muganga hari abantu baba bakeneye amaraso benshi cyane tukabafasha tukarengera ubuzima bwabo
jean batiste maze ati maze gukora impanuka namenye ko amaraso natewe yatanzwe n'umugiraneza ntanazi nawe utanze nanjye nahise nemeza ko nzajya ntanga amaraso nibura kabiri mu mwaka kugira ngo nanjye ngire abo nsubiza ubuzima igikorwa cyo gutanga amaraso gisobanurwa n'abaganga nk'ingirakamaro mu kurokora uyakeneye gusa uyatanga afite ibyo agomba kuba yujuje kandi bigakorwa ku bushake alexia mukamazimpaka ni umukozi w'ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda mu ishami rishinzwe gutanga amaraso akaba ashinzwe by'umwihariko ubukangurambaga aratubwira akamaro ko gutanga amaraso uyatanga ibyo aba yujuje ndetse n'icyo asaba abaturarwanda muri rusange reka tumwumve
Ah, iyo bavuze gutanga amaraso abantu bose bakwiye kumva gutanga amaraso yo guha abarwayi bayakeneye kwa muganga kubera ko ah, usanga abantu bitiranya gutanga amaraso yo guha abarwayi no gutanga amaraso yo kwipimisha Ah, turagira ngo mudufashe kumva neza utanga amaraso n'indi Ah, abantu bose bemerewe gutanga amaraso uko buri muntu wese ubishoboye yitabira igikorwa cyo gutanga amaraso ah, kugira ngo hatazagira umurwayi utakaza ubuzima kubera kuyabura tuyagendana twarayahawe ku buntu ariko ubu- gutanga amaraso nanone bigira ibyangombwa bigomba kuba byuzuye bigenzurwa mbere y'uko umuntu atanga amaraso ndetse n'abantu bakaba babigiraho amakuru binyuze no mu kiganiro nk'iki ngiki Eh, icyuzura cya mbere rero ku muntu ugiye gutanga amaraso ni ubushake ibyo bikaba bigamije ko umurwayi azahabwa amaraso afite ubuziranenge eh, kuko umuntu utangira amaraso kuyaha umurwayi gusa nta yindi nyungu iyo afite impamvu imubuza kubikora arabyubaha Ah, imyaka igenda itandukana mu bihugu bitewe n'amategeko abigenga n'imibereho y'abaturage babyo iwacu mu rwanda rero umuntu utanga amaraso aba afite byibuze imyaka cumi n'umunani Ah, umuntu mukuru utanga amaraso iwacu aba afite imyaka itari hejuru ya mirongo itandatu iyo myaka y'ubukure ifitanye isano n'uko ari ingingo z'umubiri wacu zisabwa gusubiranya urugero rw'amaraso twari dufite tutarayatanga Eh, umuntu utanga amaraso nanone iwacu ntabwo aba ari munsi y'ibiro mirongo itanu Eh, hose n'aho tujya gukorera n'abatadusanze eh, eh, ku cyicaro tugendana umunzani ibiro tureba ni iby'uwo munsi kuva kuri mirongo itanu kujyana hejuru mu bitabo hananditse ko atarenza magana abiri na mirongo itatu banza twe twibagirwa kubivuga kuko umubyibuho nk'uwo tutawufite ibyo biro bikeya bifitanye isano na litiro z'amaraso zigenda mu mubiri wacu kuva ku biro mirongo itanu kuzamura uba ufite litiro twakuraho miliritiro magana ane na mirongo itanu eh, nizo umuntu atanga iyo agiye gutanga amaraso ntibigire icyo bimutwara agakomeza gahunda ze n'umurwayi bikamugirira akamaro agomba kuba ari muzima agomba kuba atabana n'ubwandu bw'indwara by'umwihariko izandurira mu maraso nka sida umwijima wo mu bwoko bwa b umwijima wo mu bwoko bwa c ndetse n'indwara ya mburugu uri mu mihango ntabwo atanga amaraso yayatanga hashize byibuze iminsi irindwi arangije imihango ye E, umuntu utwite ntabwo atanga amaraso uwonsa nawe atanga amaraso ari uko yonsa umwana urengeje amezi cumi n'abiri uyahabwa se we yaba ari muntu ki abarwayi bahabwa amaraso bari kwa muganga akandikwa na muganga ubavura yitaye ku mpamvu eh, ituma bakenera amaraso ziba zitandukanye n'amaraso iyo abantu bamaze kuyatanga tuyacamo ibice bitandukanye Ah, abenshi b'iwacu bagizwe n'inkomere eh, n'imbagwa zo kwa muganga n'ababyeyi bagize ibibazo baka ah, byo gutakaza amaraso menshi babyara cyangwa se bakuramo inda Eh, n'abana batoya kenshi ku mpamvu za malariya hari n'indwara rero z'ibikatu nka za kanseri hanyuma mutubwire ah, abumva ko amaraso atangwa n'abifite agasiga abatifite abo bo mubaha butumwa ki abatarayatanga bo ku myumvire itandukanye eh, nabo nabibutsa ko uyu munsi hari undi muntu utari jyewe utari wowe utari abo tuvuga utari abacu ah, uri ku gitanda cy'ibitaro wahawe amaraso nawe mbere y'uyu munsi ntabwo yari yarigeze amenya ko azaterwa amaraso ku mpamvu z'uburwayi runaka ibyo byabaye kuri uwo murwayi dukwiye gutekereza iteka ako natwe byatubaho waba uri umukene waba uri umukire impamvu zagutera gukenera amaraso zirasa
alexia mukamazimaka urakoze cyane aho usobanuye ko umuntu wese yemerewe gutanga amaraso ariko bikagira ibyangombwa bigomba kuba byujuje mbere y'uko ayatanga icya mbere kikaba ubushake no kutagira indwara zandurira mu maraso kuba uri hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itandatu ukaba utari munsi y'ibiro mirongo itanu ariko utanarengeje magana abiri mirongo itatu uruhare ni urwawe
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
kugira inshuti ni byiza mu buzima bituma ugubwa neza ukumva urisanzuye kugira abavandimwe ni byiza mu buzima ntacyo wabimwe kuri biraryoshye wambaye hafi ungira inama ikwiriye nanjye ndaririmba ngira nti ndagushimiye ndagushimiye warakoze warakoze uranyura uri inshuti idahemuka kuko ugira n'umugisha uranyura uranyura uri inshuti
ndabashimiye mwese mukomeje kudukurikira muri aka kanya rero nk'uko mumaze kubimenyera buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse ubutumwa bwa none bugiye kwibanda ku kiganiro cyagarukaga ku ruhare rwa gatanya mu gukemura amakimbirane aho twibazaga tutese mubona gatanya yaba isoko yo gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye reka ubutumwa mwadusangije tubuhere ku wase ange uherereye mu karere ka nyamagabe aho yavuga ko gutandukana kw'abashakanye ari ngombwa mu gihe byabananiye kumvikana aho kugira ngo bicane buriya bakwaka gatanya uyu ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na gatandatu gatatu umunani mu butumwa bwe aravuga ko gutandukana kw'abashakanye atari cyo gisubizo ati kuko si umuco n'ubupfura ati ahubwo igisubizo kirambye ni ukuganiriza imiryango ifitanye amakimbirane dukomeza gasana uherereye mu karere ka bugesera avuga ko gutandukana kw'abashakanye guhosha amakimbirane ya babiri atari ko bigira ingaruka nyinshi mu muryango nyarwanda ati ingaruka ya mbere zigaragarira mu burezi bw'abana bugorana ati ikindi nacyo ni ingaruka bigira ku bana aho nabo bashobora kudazashobora kubaka ingo zirambye naho hategekimana joseph uherereye mu karere ka rwamagana yagize ati aho kugira ngo abantu bicane ikiza batandukana dukomeza fabien tuyisenge uherereye irongi mu karere ka muhanga yagize ati gutandukana siyo soko yo gukemura amakimbirane gusa hari aho usanga bayitwaza kuko kubaka byabananiye nta kwihangana bagifite bagatandukana mugabe oscar uherereye mu murenge wa kagugu mu karere ka gasabo yagize ati ntabwo gutandukana kw'abashakanye ari wo muti w'ikibazo gusa ariko mu gihe bananiwe kumvikana batandukanaho kugira ngo bazicane
turagana rero ku musozi w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho twaganiraga ku ngingo yo gutanga amaraso aho usanga hari bamwe mu banyarwanda bumva ko batatanga amaraso kubera ubumenyi buke babifiteho cyangwa se imyemerere yabo muri iki kiganiro twumvishe bamwe mu baturage bo mu karere ka muhanga twaganiriye aho benshi bavuga ko gutanga amaraso ari ingenzi kuko bigobwa ubuzima bwa benshi twumvishe kandi jean batiste harerimana uvuga ko yiyemeje kujya atanga amaraso nibura kabiri mu mwaka nyuma y'aho akoreye impanuka agaterwa amaraso kandi atazi uwayatanze naho ku musozo w'iki kiganiro twumvishe umukozi w'ikigo cy'ubuzima mu ishami rishinzwe gutanga amaraso avuga ko buri wese ubyemerewe akwiye gutanga amaraso kuko ntawe uba uzi igihe nawe yayakenerera ese wowe twabanye muri iki kiganiro ejo cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari bamwe mu banyarwanda bumva ko batatanga amaraso dusangiza igitekerezo urugero cyangwa se inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni ngendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri umunani kabiri gatatu kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi umunani karindwi gatanu umunani rimwe kane rimwe rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka facebook instagram na twitter ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze tuzabibagezaho mu kiganiro ejo cy'ubutaha niba kandi waracikanywe n'ibiganiro ejo byabanje wajya kuri youtube channel yacu ariyo ejo feko ukabikurikira byose uko byatambutse ndabashimiye rero kuba mwafashe umwanya mwumva ikiganiro ejo cya none nizere ko n'umucyo utaha tuzaba turi kumwe mu masaha nk'aya twibuke gukaraba intoki duhane nibura intera ya metero imwe twambara agapfukamunwa kandi twirinda ingendo zitari ngombwa mu rwego rwo kurushaho guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona iki kiganiro cyari gihagarariwe na nigena roje mizero kirisipe yari ku buhanga bw'ibyuma njyewe wabateguriye kandi nkabagezaho ikiganirisho cy'uyu munsi nitwa ishimwe honore mugire amahoro inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri aho muza kumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe na jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni fatu alimasi